mande nyakumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro muzindukanye na joe diane na ninahazwe ikaze makuru tubafitiye muri kano gatondo turahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
urakoze diane tuyahere mu yavugwa mu karere abarwanyi bakekwa kuba abo mu muhari w'abarwanyi bafise amamuko muri uganda adf barishe abasivile cumi mu bitero vyabaye mu majoro abiri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya congo umuvugizi w'igisirikare ca congo lieutenant jules ngongo yavuze ejo ku munsi w'imana ko abarwanyi bacagaguye ibihimba vy'imibiri vy'abanyagihugu umunani mu mihana y'ahitwa boyo mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara ya ituri yongeye koko bishe barashe abandi basivile babiri ikainama kandi ko abasirikare bari mu ruhigi abategetsi bo ku mitumba vyabereyeho baremeje ko ivyo bitero bibiri vyabaye bavuga ko n'amazu yaturiwe muri afurika kandi abavyeyi batwawe abana muri nigeria ejo ku munsi w'imana bashwa badukiye ku ishuri abo bana babo b'abakobwa banyururijwe ko inyuma y'urukurukuru ko boba baratowe ariko batashe ataco batahanye abana b'abakobwa amajana atatu na cumi n'indwi b'imyaka iri hagati ya cumi n'ibiri na cumi n'itandatu banyurujwe n'abagabo bafise inkoho ku munsi wa gatanu bakuwe ku ishuri ryisumbuye rya leta ryigisha ubuhinga bwa siyanse mu gisagara ca jamgebe leta iryo shuri ryegukira yavuze ko abo bavyeyi bakoreye ku makuru y'ibinyoma igisirikare ca nigeria gifatanije n'igipolisi ca leta ya zamfara kivuga ko kikiri mu ruhigi rw'abo bana kuva mu mpera z'indwi iheze perezida wa nigeria muhammadu buhari yasavye amaleta y'ico gihugu ku munsi wa gatanu kutagirana ibiganiro n'abo yise abasuma kandi ntibahirahire ngo babahe amafaranga canke imodokari kugira barekure abo bana mu makungu abajejwe umutekano muri miyanimare bararashe abanyagihugu bari mu myiyerekano ejo ku munsi w'imana bicamwo abashika cumi n'umunani hamwe n'abarenga mirongo itatu bakomeretse ibiro vya ONU bijejwe uburenganzira bwa muntu byavuze ko aribwo bwicanyi buhitanye abakora imyiyerekano benshi kuva igisirikare gitembagaza ubutegetsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umuvugizi w'ico kigo Ravina Shamdasani avuga ko igipolisi n'igisirikare byatanye mu mitwe n'abari mu myiyerekano mu bice bitari bike by'igihugu kandi ko abajejwe umutekano bakoresheje inguvu zica onisaba igisirikare guhagarika bidatevye ikoreshwa ry'izo nguvu ku basivile bakora imyiyerekano mu mahoro ambasaderi mushasha wa leta z'ubumwe za amerika muri onu linda thomas greenfield yanditse ubutumwa abicishije ku rubuga rwa twitter ko amerika yifatanije n'abanyagihugu ba miyanimari kandi ko adashigikiye gufata ubutegetsi hakoreshejwe igikenye ca gisirikare ishyirahamwe rya buraya ryariyamirije ubwo bwicanyi bwabaye ejo ku imana rivuga ko abasirikare bica abanyagihugu batagira ibirwanisho biteye ku biri n'amategeko mpuzamakungu abantu bashika kuri mirongo ibiri n'umwe nibo bamaze kwemezwa ko biciwe muri iyo myiyerekano kandi igisirikare naco cemeza ko umupolisi waco umwe yishwe ishyirahamwe mpuzamakungu oni kuri uyu wa mbere riritura barifasha mu buryo bw'amafaranga kurironsa hafi miliyaridi zine z'amadolari yo gufasha gukinga amafa aterwa n'inzara muri yemeni umukuru w'igisata ca oni kijejwe imfashanyo mark lowcock yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi w'imana ko ukuntu vyifashe muri yemene biteye agahinda kandi igihugu kigeze ahatemba lowcock yavuze ko atewe ubwoba n'uko amashirahamwe y'abagira neza yagabanije ibyo yafashisha abanyagihugu hamwe n'izindi porogaramu kubwo kubura uburyo bw'amafaranga yasabwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri
alize bigira imana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza nongere ndabaha ikaze ingingo nkuru nkuru z'amakuru tubafitiye muri kano gatondo leta y'u rwanda yemanga ko ariyo yishuye indege yashikanye paul rusesabagina i kigali imuvanye i dubayi imbere y'uko atabwa muri yompi uwo atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu we yari azi ko agiye mu gihugu c'u burundi muri make kandi mu burundi ishahamwe rimwe rudende rihingura imiti ku butaka bw'ico gihugu pona mu mpfunyapfunyo ryugarijwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro butuma ridashobora kugura ivya nkenerwa hanze y'igihugu ibi vyoba none biri mu bituma hari abanyagihugu baryidogera ko ridahingura imiti nk'uko ryari ritegerejwe ikibazo cy'uko hari igihe abantu bamaze kwidoga y'uko baba babura imiti ego biramaze kudushikira kuko umwaka wa mbere ntiwari woroshe bivanye n'ibibazo navuze byo kubura amafaranga y'agaciro iyo ni madame keri mariela iteka umuyobozi w'udandaje imishyirahamwe pona rihingura imiti mu gihugu cy'u burundi aya makuru yose arimwo ayagezweho mu gisata ca siporo mu rwanda no mu burundi turarambura mu kanya isase musangwe ikaze kuri mikoro ni diane nininahazwe nongere ndabahe ikaze leta y'u rwanda iremera ko ariyo yishuye indege yashikanye paul rusesabagina i kigali imuvanye i dubayi igihe yatabwa muri yompi ivyo biri mu kiganiro umushikiranganji w'ubutungane w'ico gihugu johnson businge yagiranye n'umumenyeshamakuru wa televiziyo mpuzamakungu ya al jazeera muri ico kiganiro cihariye n'umumenyeshamakuru mark lamon hill minisitiri businge yanemeye ko abategetsi b'agasho rusesabagina afungiwemo bafise uburenganzira bwo kugenzura ivyuyu atavuga rumwe n'ubutegetsi aganira n'abamwunganira mugenzi wacu i kigali mu rwanda temistokle mutijima yadushiriye mu kinyarwanda bimwe mu biri muri ico kiganiro mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo mpuzamahanga ya Al Jazeera kuwa gatanu w'iki cyumweru dusoza byumvikana ko cyakozwe mu bihe bibiri bitandukanye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga abaganira mu buryo bw'amajwi n'amashusho batari ahantu hamwe umunyamakuru Ramont Hill agaragara hati ibibazo bwana Johnson Businge ku birebana n'uko Rusesabagina yagejejwe i Kigali ndetse akanamubaza niba byakozwe bikurikije amategeko mu gisa nk'agace ka mbere k'iki kiganiro hari nk'aho amubaza ati bwana rusesabagina aho yaherukaga kuvuganira n'umuryango wari dubayi akiri ku kibuga cy'indege yari azi ko agiye burundi kuganira n'abapasiteri nyamara nk'uko abivuga indege iguye yisanze aho aratari burundi ahubwo ari mu rwanda igihugu yahunze urashaka kuvuga ko leta nta ruhare yagize mu kumushuka imwinjiza mu rwanda minisitiri businge mu gusubiza nawe ati yego nibyo yari azi ko agiye mu burundi ariko kandi u rwanda igihugu yahunze cyaramushakishaga kubera ibyaha akekwa ko yaba yarakoze kuba rero byashoboka ko inshuti y'imuzana ikamugeza i kigali ibyo birorohereza akazi inzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha kandi ndatekereza ari nabyo byabaye umunyamakuru ramont hill akongera kumubaza ati ariko se kugira ngo bisobanuke neza wambwira yego cyangwa oya leta yaba hari uruhare yagize mu kumugeza mu rwanda minisitiri busingi ati leta yagize uruhare mu kugenza ibyaha byakorewe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u rwanda ibitero by'iterabwoba umunyamakuru akamuca amati ibyo ndabyumva nyakubahwa ariko ikibazo cyanjye ni leta yaba yaragize uruhare mu kumushuka ngo aze mu rwanda kuko nyine yari azi ko agiye mu burundi leta yaba yaragize uruhare muri iyo nzira yo kuva ku kibuga cy'indege kurinda agera mu rwanda minisitiri busingi ati leta yafashe umuntu wakekwagaho kuba umufatanyacyaha we uwo muntu yari inshuti ye ya hafi niwe rero wagize ubushake bwo kumuzana icyo gisa nk'agace ka mbere k'ikiganiro gisoza minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta bwana johnson businge ashimangira ko uburenganzira bwa bwana rusesabagina bwo kugirana ibiganiro mu ibanga n'abamwunganira bwubahirizwa akizeza ko nta kibazo gihari cyerekeranye no kuba yabona ubutabera bunyuze mu mucyo ahakana kandi ko nta na rimwe leta yigeze ifatira inyandiko ze cyangwa se ngo ibangamire uburyo bwe bwo kuganira n'abamwunganira umunyamakuru Mark Lamont Hill mu kiganiro Up Front avugamo ko itsinda rishinzwe kugira inama Minisitiri Busingi uko asubiza abanyamakuru ku bijyanye n'ikibazo cya Rusesabagina ryibeshye rikamwoherereza videwo y'isaha n'igice aho abo bajya inama ku buryo agomba gusubiza ibyatumye umunyamakuru yongera kandi guhamagara Minisitiri Johnson Businge nyuma yo kwerekwa agace k'iyo videwo bwana businge nibwo yemereye umunyamakuru mark lamont hill ko leta y'u rwanda ariyo yishyuye indege yavanye rusesabagina i dubayi ikamugeza i kigali muri aka gace kandi anemera ko hari inyandiko za bwana rusesabagina ubuyobozi bwa gereza bwagiye bufatira mu kuzigenzura ariko nyuma akazisubizwa muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro umunyamakuru mark lamont hill yerekana agace ka videwo aho minisitiri busingi abaza umwe mu bajyanama bati uratekereza ko nakabaye mvuga nk'urugero ko ntazi uwishyuye nyuma y'ako gace umunyamakuru akamubaza ati ntuzi uwishyuye indege yatwaye bwana rusesabagina mu rwanda ariko ikiganiro wagiranye n'abajyanama bawe kiramugaragaza none mbwira ninde wabikoze mbwira uwo ari we minisitiri busingi ati ariko se ejo nigeze nkubwira ko ntazi uwayishyuye umunyamakuru ati njye ndabaza ninde wishyuye minisitiri busingi ati ni leta yishyuye umunyamakuru ramont hira ati leta yishyuye indege yamuzanye ejo mu kiganiro wambwiye niba narakumvise neza ko leta nta ruhare yagize mu kuba yaragezaho minisitiri busingi ati yego nyumva neza nakubwiye ko hari umuntu wari umaze igihe kinini akorana na rusesabagina yakozweho iperereza n'urwego rwacu rushinzwe kugenza ibyaha niwe wemeye kumutanga ikiguzi cyari cyo gufasha uwo muntu mu mugambi wo kumutwara amuzana mu rwanda nta ruhare leta yagize mu kumuzana icyo yakoze byari ugufasha uwo muntu washakaga kumuzana mu rwanda umunyamakuru ati bivuze ngo leta yishyuye umuntu uwo nawe ashuka rusesabagina amuzana mu rwanda minisitiri busingi ati yego umunyamakuru ati kandi rusesabagina ntiyari azi ko azanywe mu rwanda yarabeshywe kandi ukavuga ko leta itigeze itegura icyo gikorwa uretse gusa kwishyura indege yahamugejeje minisitiri busingi ati yazanywe mu rwanda n'umuntu wamushutse wari uzi neza ibyarimo biba byumvikana ko iyo atazi aha yari mu nzira ajya mu burundi ariko yazanywe mu rwanda n'uwo muntu umunyamakuru ati leta yishyuye indege itwara umuntu mu gihugu atabizi atabishaka atari umwenegihugu wacyo ku mpamvu zo kugira ngo aburanishwe ntabwo ubona ko ibyo byagaragara nk'iyoherezwa rinyuranyije n'amategeko minisitiri busingi ati icya mbere nakubwira ni uko ntashaka kwinjira cyane muri iki kibazo kuko ibyo birareba urukiko nk'uko nabikubwiye ejo ndagerageza kwitondera ibyo mvuga nk'intumwa nkuru ya leta kubera ko bishobora kumvikana nk'aho byagira uruhare mu migendekere y'urubanza ariko reka nkubwire ko mu mategeko mpuzamahanga mpanabyaha gushuka abantu bakajya ahantu bashobora kugezwa mu butabera byagiye bibaho n'ahandi henshi umunyamakuru ati ariko se bikurikije amategeko minisitiri busingi ati yego birayakurikije umunyamakuru ati aha rero urasobanura ko bitanyuranya n'amahame mpuzamahanga arengera abantu mu kubarinda kurigiswa ukavuga ko bitanyuranya n'amahame arwanya iyicarubozo muri make ukavuga ko nta tegeko mpuzamahanga ryirengagijwe mu kuvana rusesabagina i dubayi ajyanwa mu rwanda naho muhagaze minisitiri busingi ahasubiza ko adashaka gufata umwanzuro muri uwo mujyo kuko atifuza kubonwa nk'uwivanga mu miburanishirize y'urubanza nyuma y'aho iki kiganiro gitambukiye minisiteri y'ubutabera mu rwanda yasohoye itangazo yise gutanga umucyo ku kiganiro cya al jazeera muri iryo tangazo iyo minisiteri yavuze ko bimwe mu byavugiwe muri icyo kiganiro ku ruhande rumwe bishingiye ku majwi yo mu ibanga adasobanuye umurongo wa leta rikavuga ko aho leta ihagaze ari uko itabwa muri yombi rya bwana rusesabagina ryakurikije amategeko kandi nta na hamwe uburenganzira bwe bwigeze buhungabanywa temisokle mutijima urakenuye mu gihugu c'u burundi nari nabice ku masonga nkitangura ishamwe pona rimwe rudende rihingura imiti ku butaka bw'ico gihugu riridoga ko ritaronswa amafaranga y'agaciro kugira ngo rigure ivyankenerwa hanze y'igihugu biryoroheye rimenyesha ko iki kibazo gikemutse rishobora guhingura imiti ku rugero umurundi wese yoronka umuti vyoroshe kandi ku giciro gito cane ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu eloge wirikaneza Ishirahamwe Pona rihingurira imiti ku butaka bw'Uburundi rikaba ryashinzwe n'abagwizatunga b'Abarundi hamwe n'Abakenya rikora ubwoko bw'ibinini n'iyindi miti mirongo itatu na butatu irimo y'ububabare y'umutwe ivura malariya n'amantibiyotike mu kiringo c'umwaka rimaze rikora n'ubwo leta yimiriza abagwizatunga kuzana imitahe ryemeza ko ryahuye n'ingorane zitandukanye harimo kubura amafaranga y'agaciro Keri Marie Riteka umuyobozi w'ubudandaji muri Pona ibibazo yagiye irahura navyo uh, harimo cane cane concurrence déloyale ni ukuvuga aho duhura n'ikibazo c'uko imiti yacu dukora ushobora gusanga ifite igiciro kiri hejuru gato paraporo n'imiti iri ku isoko aho kenshi utaba uzi mbega uwo muti uri ku isoko urakwiga ibyangombwa turi ko tugira kompetisiyo n'abantu bafite imiti ya karite nk'iy'iwacu hakaba n'ikibazo cy'uko matière première yacu dukoresha ishobora guteba paraporo y'iminsi tumazemo ya covid ikindi kibazo dukunda guhura naco ni ikibazo co kuronka amadevize katugora hamwe usanga twacerewe mu gushyira imiti ku isoko kuko natwe tuba twarotegeye kuronka amafaranga y'agaciro nicyo kiri mu bibazo nyamukuru pona yagiye ihura nabyo bi- bi- bitangura umupfasoni iteka jejwe ubudandaji muri pona nemeza ko kugeza ubu bikigoye cyane ko abarundi baronswa imiti byoroshe ikibazo cy'uko hari igihe abantu bamaze kwidoga y'uko baba babura imiti ego biramaze kudushikira kuko umwaka wa mbere ntiwari woroshe bivanye n'ibibazo navuze byo kubura amafaranga y'agaciro ariko dushaka kubanza kumenya ko uburundi ata murundi yidoga ngo yabuze umuti pona iriko irakora muri kazoza ishyirahamwe pona rimenyesha ko rikeneye gukora imiti myinshi kandi ifite ibisabwa kugira ngo abanyagihugu b'abarundi boroherwe dushaka gukora umuti umurundi wese azonywa akishimira yuko ati ngaha iwacu mu burundi turakora umuti ntiturinde kurindira yuko imiti iva hanze twebwe kandi abarundi dushoboye Donc, icyo turushije abandi ni uko twebwe turashoboye gukora umuti mwiza uba ku mafaranga umunyagihugu wese navuga ashobora kuronka twebwe ntitudeye inguvu ku bantu bavuye hanze ni twebwe nyine abarundi dutegereza kubyikorera kandi dukeneye gukora umuti ufite agaciro umuti mwiza kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura hiriwe hakoraniye uruganda rw'abari mu gisata c'ishirahamwe ry'abagwizatunga berekewe n'ibijanye n'imiti hari mu ntumbero yo kurabira hamwe intambamyi n'amahirwe bishoboka muri ico gisata abanyagihugu bakunze kwidoga ko bataronswa imiti ku rugero bavyifuza ko harimwo mbere n'abakozi ba leta bafite ubwishingizi mu ntango z'ukwezi kw'icumi bibiri na mirongo ibiri ishirahamwe rya leta mituwel rijejwe kuvuza abakozi ba leta n'abikorera utwabo akaba ari naryo rya mbere rifise abanywanyi benshi mu gihugu ryagabanije imiti ritanga rikura ku bihumbi bibiri rishira ku majana umunani na mirongo ibiri n'itandatu iyi ngingo yaneguwe cane n'umuvugizi w'urwego ruhana inyungu z'abarwayi mu burundi sylvain habana bakize muri zimapu tubona ko iki kitari cyo gihe cyo kugabanya amafaranga barihira abanywanyi babo kuko bica bibavuna amikoro y'abarundi n'amakungu ntashemeye kuko imbibe z'ibihugu zugaye uwaserukiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ntiyashimye kwishyura ku bibazo vy'amenyeshamakuru kugira hamenyekane urugero rwo kwijana abarundi baronswa ko imiti mu gihe baba barwaye banayikeneye uko rungana eroge wikaneza ijwi rya amerika ubu naho dutandukira amakuru avugwa mu gisata ca sport duhereye mu gihugu c'u Burundi aho mu mupira w'amaguru naho ekipi ya Flambeau du Centre yanganije na Olympic Star igumana ikibanza ca mbere muri basketball naho Kern ejo kwa Mungu niho yatahukana igikombe nyuma y'intsinzi mu rukino rushira urwa nyuma mw'ihiganwa ry'ibujumbura ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana urukino rw'urunani na dinamo mu higanwa rya basketball bujumbura rwitabiriwe n'abantu insinzi umugwi w'urunani watsinzwe bigoranye cyane ku minota mirongo irindwi n'abiri kuri mirongo irindwi na rimwe kubona urunani rutsindwa byaciye bihaka ryo kerne yatsinze jimkana ku minota mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo itandatu n'atanu ko gutwara igikombe cy'uno mwaka mu higanwa ry'ibujumbura mu mugwi wa kerne akamwemwe ni kenshi cyane kuko igikombe bagiheruka haraheze imyaka cumi n'itanu umumenyereza w'uwo mugwi akaba ashima abafashije bose kugira bashike kuri iyo ntambwe turanezerewe cyane rwose ndanezerewe nibaza yuko ntafise ukuntu novyexprima n'umunezero dufise n'igikombe kituryoheye cyane rwose kuko twari tumaze imyaka cumi n'itanu twageruka muri 2005 u 2006 nimba nihenze n'ukuri ni ikintu gishimishije cyane rwose turanezerewe uravyumva no ku ruzigo ndabivuga binanira n'ukuntu nobibereka gene nezerewe mugabo sino eh, kiana vraiment n'umugwi noshimira cyane cyane abamambu amamambu baritanze kandi bahora bitanga no kuva kare naho tutaronka ibibanza vyiza mugabo n'abantu batuguma inyuma ubu unye baragerageje barashiramo n'inguvu nyinshi iyi ni intambwe ikomeye je nibaza yuko tuzobananya dukora nk'uko twakoze muri iyi shampiyona hama tugume twizera yuko dushobora gutahukana itsinzi tugatwara n'ibindi bikombe mu mugwi w'urunani hoho bamenyesha ko naho batakaje ihiganwa hakira ayandi mahiganwa kandi ko bizeye gutera intambwe baje imbere umumenyereza w'uwo mugwi akaba amenyesha ko igice cya kabiri cabagoye cyane mu ntango twatanguye neza mugabo amaresima tuweza nabi twaciye duta imipira myinshi marobo barayidutwara sinovuga ko ari abakinyi barushe kuba birashika ugasanga abakinyi konsantarasiyo iratakaye je nibaza yuko novuga yuko twataye konsantarasiyo boku purisi kugira ngo iyi maci tuyitakaze ni maci nk'uko bivuze abakinyi- abadinamo ba- bace banezerwa kubera tuce duta ikibanza cya kabiri mugabo nabone basigaje iyindi maci bokina ngo kuri twebwe imaci yari imaci kapitali puru no kugira ngo tugumane ikibanza cya mbere cyangwa icya kabiri urumva umuntu arategura imana igategura ibyayo nuko byagenze maci twayitakaje kandi ma- maci kuva mu ntango twari tuyifise mugabo nuko byagenze tu- twatakaje maci kubera manko do konsantarasiyo boku purisi mu mupira w'amaguru naho ku ndwi igira mirongo ibiri na gatatu kuri uno w'imana umugwi wa Royal FC wanganije na Aigle Noir ubusa ku bundi Olympic Star inganya nayo nyene na Flambeau du Centre igisindo kimwe ku kindi Burundi Sport Dynamic itsinda Muzinga kimwe ku busa umugwi wa Interstar nawe nyene watsinze Bumamuru igisindo kimwe ku busa igisindo kimwe ku busa kandi ni naco Musongati yatsinze Atletico Academy eka na Vitaro yatsinze Les Elephants igitsindo kimwe ku busa co kimwe na Rukinzo itsinda Bujumbura City umugwi wa Message Ngozi ukaba wanganije na Kayanza United ubusa ku bundi muri iryo higanwa ku ndugira mirongo ine na gatatu hinje ibitsindo bike cyane kuko mu nkino umunani habonetsemwo ibitsindo ndwi gusa muri iryo higanwa umugwi wa flambo du centre wo mu ntara ya gitega ukaba ari wo ukiri mu kibanza cya mbere muri handball naho nyene kuruno w'imana harabaye inkino ku kibuga cha Sesinga muri kati ya Ngagara aho Eagles yatsinze Ambassador ku bitsindo 35 kuri 27 intwari itsinda Rukinzo ku bitsindo 29 kuri 23 Muzinga yatsinze Galaxy ibitsindo 42 kuri 32 Friends yatsinze Golden ku bitsindo 39 kuri 18 nayo Brothers itsinda SOS ku bitsindo 38 kuri 34 umugwi wa Brothers ukaba ari ufise ikibanza ca mbere muri iryo higanwa ry'Ubujumbura rya handball Desire Tungimana Kigali ijwi rya amerika desire hatunga imana aya siporo tuyabandanirize mu rwanda na mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mukino wo gusiganwa ku magare ikipe y'igihugu timu rwanda yamaze kugera mu misiri aho yitegura guhatana muri shampiyona y'afurika izatangira kuri wa kabiri intumwa z'u rwanda zahagurutse kwa gatandatu zigizwe n'abantu makumyabiri na babiri barimo abakinnyi cumi na bane bagabanyije mu byiciro bitatu ikipe nkuru y'abahungu igizwe n'abakinnyi batandatu aribo joseph areruya jean eric habimana moise mugisha jean claude nzafashwa nayo samuel mugisha na jean bosco nsengimana mu ikipe y'abakobwa harimo abakinnyi bane aribo diane ingabire valentine nzayisenga jacqueline tuyishime na josiane mukashema abakinnyi bane bagize ikipe y'igihugu y'ingimbi ni etienne tuyizere hussein mugabo valence iradukunda na samuel niyo nkuru umutoza mukuru wa timu rwanda felix semoma avuga ko imyitozo yagenze neza tugiye gukinira ahantu hatambika nubwo nabonye porofayiro ya, ya etape harimo udusozi dukeya ariko dushobora kuba dukomeye ariko nkurikije teriya uko muri egiputa yameze ni ahantu haba umuyaga mwinshi cyane ndetse hatambika twabyitorejemo rero mu karere ka musanze hari ahantu twagiye twitoreza ku buryo bufatika ndizera ko rero imyitozo dufite nubwo twayikoze mu gihe gito ariko irahagije uyu mutoza kandi arasobanura impamvu yashyize ingufu nyinshi mu gutoza abakinnyi gusiganwa n'igihe aribyo bita time trial cyangwa course contre la montre mu by'ukuri time trial ni umukino ukomera cyane kubera ko uba ufite amagare ari special kandi rero abakinnyi bacu baba bamaze igihe batayitorezaho impamvu rero twafashe umwanya munini kwitoza kuri time trial kugira ngo bongere bamenyere amagare y'uwo mukino ndetse bamenyere na tekinike dukoresha muri uwo mukino ariko rodiresiyo twagomba kuyitoza yego ariko n'ubu ubusanzwe niyo magare bakoresha buri munsi kuba twaribanze rero kwita muturaya yego dufitemo imbaraga ariko no kuba haba hashize igihe kirekire batakoresha ayo magare nabyo bituma dushyiramo imbaraga nyinshi cyane kapiteni w'ikipe nkuru y'abahungu joseph areruya arizeza abanyarwanda ko bazatahukana umudari icyo navuga ni uko duhagaze neza nkatwe nk'ikipe yo gusiganwa ku magare duhagaze neza nubwo wenda tutigeze tubasha kubona amarushanwa ahagije mu mwaka uherutse bitewe n'uko habayeho ikibazo cya covid ariko navuga ko ngubu igihe tumaze ahangaha cy'iminsi icumi tumaze gukora imyitozo izatanga umusaruro icyizere kirahari cyane bitewe n'uko urebye abakinnyi bari ahangaha bose ni abakinnyi bose b'inararibonye kandi bafite amakompetisiyo bagiye batsinda urumva bafite egisperiyansi izo egisperiyanse nituzihuza nk'abakinnyi tuzabasha gutahana umudari navuga ko icyo nakizeza abanyarwanda yuko dushobora kuzatahana umudari wa zahabu cyangwa se uwa kabiri ariko icyo dushaka ni uwa zahabu tunyarukiye mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu amavubi mu byumweru bitatu biri imbere izahura n'ikipe y'igihugu ya mozambike mu mukino w'umunsi wa gatanu mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu rizabera muri kameruni umwaka utaha mashami vincent niwe ushobora kuzatoza ikipe y'igihugu muri uwo mukino uzabera hano i kigali dore ko amaze kongerwa kontaro y'umwaka umwe nyuma yo gusoza amasezerano ye ubwo twateguraga iyi nkuru umutoza amashami yari atarerekanwa ku mugaragaro ariko amakuru atugeraho ni uko minisiteri ya siporo mu rwanda yamaze kumwemeza n'ubwo isuzumwa ryari ryakozwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa ryari ryifuje ko hashaka undi mutoza kubera ko umusaruro w'umutoza usanzwe utari uhagije yari claude munyandinda i kigali radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu bose baduteguriye bongera badushikiriza amakuru atandukanye muhejeje kumva yaba mu ya siporo canke muyagezeho mu vya politike ibiganiro vyacu duce tubibandaniza ku ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe hareje ubundi kuwa gatatu w'iki cyumweru radiyo ijwi ry'amerika yizihije isabukuru y'imyaka mirongo irindwi n'icyenda imaze yumvikanishije ikiganiro cyayo cya mbere na mbere mu bihe bibi cyane by'intambara ya kabiri y'isi yose leta zunze ubumwe za amerika yasanze ari ngombwa guhashya ibinyoma by'abanazi ishyiraho radiyo yayo bwite kugira ngo ijye itanga amakuru y'impamo kandi atabogamye ni gutyo ijwi rya amerika yashinzwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kabiri yatambukije ikiganiro cyayo cya mbere na mbere cy'iminota cumi n'itanu mu rurimi rw'ikidage ku itariki ya makumyabiri na kane y'uko kwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kabiri Hier spricht die Stimme Amerikas. Heute und täglich von heute an. This is a voice speaking from itiri ni ijwi riturutse muri amerika buri munsi kuri iyi saha tuzajya tubabwira ibya amerika n'iby'intambara amakuru ashobora kuzaba ari meza cyangwa ari mabi tuzajya tubabwira ukuri kuva igitangira ijwi rya amerika yihatiye kumvikanisha uko ubuzima bumeze muri amerika kandi koko nk'uko itegeko riyishyiraho ribivuga voa igomba gutanga amakuru agezweho y'ukuri mu buryo busobanutse kuri buri wese atabogamye aho ijambo impande zose ku byo amerika itekereza inzego z'ubuyobozi bwayo na politiki zayo nk'uko perezida john kennedy yabivuze ku isabukuru ya makumyabiri y'ijwi ry'amerika mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri inshingano y'ijwi ry'amerika ni ugutangaza ku isi yose inkuru zireba amerika This is an extremely difficult and sensitive task. On the one hand, you are an arm of the government and therefore an arm of the nation.
perezida kennedy ati iyi ni inshingano ikomeye cyane kandi yo kwitondera ku ruhande rumwe muri ukuboko kwa guverinoma bityo muri ukuboko kw'igihugu ni inshingano yanyu rero yo kugeza ku isi yose inkuru zacu mu buryo bushyira imbere demokarasi na leta zunze ubumwe za amerika mu byiza byayo ariko nanone ku rundi ruhande kubera ko namwe muri intandaro y'ubwigenge intwaro y'ubwigenge mugomba gutanga inkuru zacu muvugisha ukuri nk'uko oliver cromwell umujenerali w'umwongereza wayoboye ingabo z'inteko ishinga amategeko zarwanyije umwami karori wa mbere mu ntambara y'isubiranamo ry'abongereza yabaye kuva mu gihumbi magana atandatu na mirongo ine na kabiri kugera mu gihumbi magana atandatu na mirongo itanu na rimwe nyuma aza kuyobora igihugu yabivuze ku ishusho ye umuhanzi yari amaze gushushanya ati irerekana ububi bwacu n'ubuheri turwaye ibintu byose abantu batahita bashidukira bakibibona imbere imbere manuka intambwe mirongo ine ebyiri n'igice kuyora umukungugu uko niko abaturage b'isi yose miliyoni magana atandatu na cumi n'eshanu icyo gihe bumvise icyogajuru cya amerika kigeze ku kwezi bwa mbere na mbere ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda ati hano haratuje kagoma ihageze amahoro kagoma niko bari barabatije icyogajuru cyageze ku kwezi nk'uko minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yabyanditse kuri twitter ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu kiganiro cyayo cya mbere na mbere voa yabwiye abayumva iti amakuru ashobora kuba mabi cyangwa akaba meza tuzajya tubabwira ukuri kuva icyo gihe rero kugera n'ubu voa koko igeza amakuru ku bantu bo ku isi yose ibaha urubuga kandi irabahuza mu rwego rwo kubumbatira ubwigenge na demokarasi
akaba ari no kuri rino jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika duce dusozerera ibiganiro n'amakuru vya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire mwese mwari muduteze amatwi kuri mikro mwari kumwe na joe diane ninahazwe fasil gebehu niwe yegeranije amajwi yacu kandi yakoze ku izina rya bagenzi bacu twifurije kubandanya muranirwa mu vyo murimwo